ijwi ry'amerika Ra- radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice cyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mwiriwe neza murakomeye muraho neza ni thomas kamirindi ubasuhuza nk'uko rero bisanzwe ku wa gatandatu ikiganiro murisanga urubuga ni urwanyu facebook voa radiyo yacu whatsapp rimwe magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe amakuru yanyu ibitekerezo ibyiyumviro byanyu musangire n'abandi kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika uwa mbere dufite kuri telefone ni misago misago we wiriwe neza
Mwiriwe mwiriwe.
uratangaza iki misago we
Eh, twebwe turatanga icyiyumviro ku bintu bijanye n'uwo mwaka uheze perezida Paul.
yego
twashaka mu rwego dusubire mu butumire kandi nyango perezida nkatemerwa yuko yatowe ku mugaragaro kandi aba yagiye gutwara mutoye ku buryo wamenga cyane ibintu by'aka- byo kumugara kandi ari perezida Mm.
turifuza ko byose ari kumutumira kandi akaseba akita we Eh, komeza
rero ikintu nacyo sinzi aho mwese no kuyakora ku ijwi ry'amerika ariko umwana w'umusirikare agiye muri- muri iraki sinzi ko akwiye bagikora ku ijwi ry'amerika inde
umwese no kuyakora nkaho iwanyu nyene ya- imyaka yahera sinzi Ye- ibyo sinzibuka yitwa nde
izose ingingo gusa hari muri ya myaka hari ababirisi muri iraki hey aho rero ndumva ntacyo nakumarira yego Okay, kubera rero rero akazi keza yewe urakoze cyane
sawa sawa sawa ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda misago rero avuze umwaka ushize perezida nkurunziza atowe ntitujye impaka ku buryo yatowemo gusa twivugira ibindi bindi ntabwo burya guterana amagambo adafite icyo amaze ntacyo nyine bimaze twikomereze ariko rero hagati aho ngaho nk'uko nyine perezida nkurunziza amaze umwaka ate- ategeka hari umugabo witwa sumani ntiranyibagira atubwiye ati yatwandikiye kuri facebook ati turakeje ex general evariste ndayishimiye mu burongozi bwo kurongora umugambwe cndd fdd Um- umugambwe rero cndd fdd kuko uteraniye igitega ubu ngubu watoye rero uriya evariste ndayishimiye nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ubwo rero murabyumva barimo gushyiraho inzego nshyashya nk'uko mwibuka hari hashize amezi n'imbara abiri ntabwo nibuka neza bakoze kongere idasanzwe noneho ivugurura amategeko muri ayo mategeko rero bavuga yuko agomba kugendana n'inzego nshyashya ariko izo nzego nshyashya bagombaga kuzishyiraho ari uko ayo mategeko mashya amaze kwemerwa n'inzego za leta zibishinzwe ubwo rero byatangiye gushyiraho inzego nshya z'umugambwe cnddfdd amakuru rero dufite dukesha asumani ntiranyibagira ni uko ex general evariste ndayishimiye yatorewe kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe cndd ariko n'umunyamakuru wacu ari igitega umunyamakuru wacu evariste buriya turaza kubigarukaho mu makuru ya saa kumi n'ebyiri kuri telefone dufite samuel samuel we wiriwe
Mwiriwe mwiriwe amakuru yawe samwe
ni meza ye uratangaza iki rero
yewe ni amahoro Mm,
Mm, namwe mwari muri aho yego turaho turakomeye
Mm, nuko rero utanga amakuru cyangwa ibyiyumviro byawe
iyumviro nagira ngo mvuge ku bijyanye na- n'ibura ry'igitoro mu burundi Mm,
Eh, none se ngewe ikintu nashaka ku- na- mwadufasha mwazatumira ushinzwe ubudandaji mm.
akaba yadusobanurira uburyo ibitoro bibura nimba ubundi bwose ko nsigaye numva bwabuze igitoro Mm.
nimba nta hantu basigaye ba- ba- babona banyuza imodoka cyangwa hanze byaturukaga bakatubasha kubisobanurira abarundi kugira ngo tubashe kumenya uko bimeze niko se samwe uri umurundi
eee none se urakora iki mu rwanda
ndi kwiga nyine eh uri kwiga
Mm.
eh ukaba rero uhangayikishijwe n'igitoro kibura mu burundi iwanyu
cyane rwose urumva ntabwo im- imirimo iba iri kugenda neza Mm.
Mm.
ese uburundi nta gitoro bwifitiye ngo buzakimbure
ntabwo mbizi nimba hari intara ifite igitoro eh
yaba ari amahirwe ariko nayo simbizi nimba bihari impamvu mbikubajije ni uko reka twumvikane twe kwihisha ibintu afurika ni Mm.
afurika ni umugabane ukize cyane ariko uwo mutungo ntabwo ufitiye akamaro a- abanyagihugu abanyafurika ubwabo abandi baraza bakivomera baga- bakimbura bakitwarira mwebwe mukiri batoya ibyo ngibyo muzabihindura gute kugira ngo u- u- ubwo bukungu ibihugu byanyu bya afurika bifite mwebwe bibagirire akamaro bigire n'akamaro n'abo muzabyara muzabigenza mute
ikibazo rero gihari Eh.
ni bwa bukene bwa afurika tuba dufite Mm, kandi mukize Eh, ni- nibyo ndi kuvuga afurika irakize ifite am- ifite ibyo Mhm.
ibyo ibitoro ifite za zahabu ifite za diyama ifite za gasegereti ifite eh, ni byinshi bya bokisite bya kwivre Ni- no- ni- eh, ngaho none hanyuma kuki bi- bitaba- bitabagirira akamaro si bwo bukungu se ubundi bukungu ni abantu afurika irafite Mhm.
abantu bakiri batoya eh, nkamwe nyine eh, ubwo ni bwo bukungu bwa mbere hanyuma ubundi bukungu bwo mu butaka muzabugenza gute kugira ngo bubagirire akamaro
biradusaba ko tugomba kuba abanyabwenge mbere na mbere Mm,
tukabasha tu- kwiyumvisha yuko afurika ifite akamaro kandi natwe yatugirira akamaro nk'abanyafurika mm,
tukaba twakwihangamo ubushobozi bw'uko natwe tugomba kwicara hamwe tukabyaza umusaruro bya bindi dufite byacu mm.
ahubwo tukareka kubitanga hanze bijya kugirira umusaruro abanya- abo hanze kandi natwe byagombaga kutugirira inyungu ye
ikibazo nk'iyo tuba dufite mm,
urabona nka kompiyuta ntabwo afurika yari bwagira ikigega cyo kuba yakora kompiyuta ibe yabasha kugira ibintu ibyazamo umusaruro mu bijyanye na diyama cyangwa zahabu mm,
nta nganda nk'izo tuba dufite mm,
dufatiye nko ku myenda mhm,
imyenda nk'uruganda nta ruganda rwa afurika rubasha gukora imyenda twese dutegereza hanze mhm,
ibyo byose rero yaba tubifitiye ubuhanga n'ubushobozi mm.
ntabwo tuba dutegereza ibituruka muri amerika ngaho ngo bituruke mu burayi Mm.
ahubwo natwe twakwiyubakamo ubushobozi noneho tukabyaza umusaruro afurika yacu ngaho rero mwebwe mukiri batoya ni mubitekerezeho samwe urakoze
yego musuhuriza abari mu burundi n'abanyeshuri twigana bose ndabasuhuje aho niga nuko nuko rwose barakumvise umugoroba mwiza rero
yego murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ndagije imana nawe turi kumwe kuri telefone ndagije ima wiriwe vuga cyane ndagije ima amakuru yawe ati ni Ye.
sawa ni sawa ndashima ndashima yego nuko rero igitekerezo cyawe cyangwa inkuru yawe
je igitekerezo igitekerezo cy'iwanje Mm,
ni uko tubona nkuba gutanga igitekerezo cyo- cyo gukora perezida wo muri afurika mm,
uri kuraraba ahanini shikira ku butunzi ubutunzi ubutunzi bwo muri afurika mm,
ahanini usanga ubutunzi bamagazine y'abantu bari ku rushi ugasanga umunyagihugu mutoyi mm,
nubwo usanga nko mu gihugu hariho igitoro cyangwa ubundi bwoko bw'i- bw'imuteye bw'amabuye y'agaciro yo- bw'amabuye y'agaciro mm,
ugasanga umunyagihugu mutoyi aguma ashonje nta nta nta vantaje nini aronka vraiment muri muri ubwo butunzi mubi- muzabihindura gute se nyine ibyo ngibyo turabizi Twebwe- none se tuzahore ari byo tuvuga gusa ngo dore ibibazo dore ibibazo dore ibibazo noneho ahubwo Eh.
mwebwe ibitekerezo ibi- ibi- mutekereza ibisubizo
twebwe icyo dutekereza eh ni uko abantu b'imboneza hari imbere buhuruwe n'ababize mu buryo na namwe ntabita ibyo uwo mutwe wagize gukora ibintu by'inganda reka mutane makunga ikintu cy'inganda muri afurika Ndagijima. ndagishima ko Ndavuga- telefone yawe itavuga neza eh, komeza twumve nimba byahindutse icyo ntegereza kuvuga Mm,
nk'uko abunafurika tubuze turabuze ikintu vurema cy'ibuze cya tekinoloji y'ukuri cyashyira inyuma cyane rwose ni- ibyo ngibyo wa- ndabyumva nda- ndabizi muhora nyine mubivuga ngo turi inyuma turi inyuma turi inyuma none se muzajya imbere gute yewe ndagijima telefone yawe yanze kabisa mbabarira rwose telefone yawe ntabwo yumvikana Alo?
pe ntabwo yumvikana ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ndagijimana rwose atubabarire noneho duhamagare ezekiel ezekiel wiriwe ezekiel nawe ntabwo tumubonye noneho twihamagare desire desire wiriwe
nta mahoro nta mahoro muri aho nama yego ni amahoro rwose uratangaza iki desire nta mahoro ndaho nanjye ndashima eee
Mm.
nuko amakuru yawe rero amakuru y'imizawa ndashima kuba ndaha nkihari hama sinamenya neza ibintu mwariko muravuga vyari bijanye ikiganiro sinagitabe neza kuko mwashobora kusubiramo gatoya ku wa gatandatu mwese muri abatumire mwivugira ibyo mushaka byiza byubaka ni mwese nta butumire tuba dufite nta nta nsanganyamatsiko Eh, jewe ikintu nibaza ciza cubaka ubwa mbere ni urukundo Mm,
ica kabiri ni umwumvikano hagati y'abatware n'abatwarwa mhm.
mu gihe abatware bumvira aba- abo- aba- abatware bumvira abatwarwa Mm, n'abatwarwa bakumvira ababatwara mm, ni ngombwa ko ibintu bigenda neza rwose mm.
Eh.
none bakumvikana gute se
bakumvikana umutware akagerageza gushikiriza eh, ivyankenerwa ubutwarwa akenera Mm, hanyuma ubutwara na ubutwarwa nawe akorohereza umutware mu kumushikiriza ivyo akeneye mu nzira Mm.
izihe mu nzira z'ibikorwa mu nzira z'amajambere zitandukanye mm.
Eh, none se ese wo- woroye inkoko ndumva zirimo eh, zibika inkoko, eh, zirahari zirahari nazo ngaha mu rugo ufite zingahe
zirahari ni nyinshi cyane rwose nta nubwo noziharura Eh, noneho uri umukire Eh.
oya ntabwo ari cyane gusa nkunda gukora utuntu n'utundi none se niko desire nimba Eh.
nimba utunze inkoko nyinshi eh, hari Eh.
ese ufite abana
oya nta bana afite ahubwo ni imirimo mariage vuba nko mu mwaka uza ndabyibaza nuko rwose imana iguha ahubwo icyo nshaka kuvuga rero noneho zose urazigurisha cyangwa nawe ujya uzirya mo ugafata Eh, imwe ndabona- uka ugafata Eh.
imwe ukayirya ukumva uko ubaye
Eh, eh bijya bikubaho eh, birashika nkafata mwimwe nkayijyaho nyine nta kibazo eh noneho tugarutse kuri ibyo wavugaga byo kumvikana hagati y'abatwara n'abatwarwa Mm.
ko yego nyine wavuze ngo bumvikane noneho uruhare rw'abatwarwa kubaza ababatwara ibyo babakorera kubibabaza byo urabitekerezaho icyo urumva byakorwa gute izo ngizo mu gihe turiko turarondera abadutwara Mm,
hari ibintu twita eh, imigambwe canke amagurupe niko nobivuga mm, hama muri ayo magurupe hariho abantu usanga baba bavyitayeho n'abandi baba batavyitayeho cane mm, noneho iyo abavyitayeho batoye bati eh, uyu muntu niwe agiye kuzadutwara turamubaza duti none se uwo muntu azadukorera iki koko mhm,
Ah, nimba azotuyobora azotuyobora te natwe nimba azadutwara tuzamufasha gute kugira ngo atuyobore tumufashe gute Ama- uzadutwara akatubwira ati muzafashe iki n'iki n'iki nanjye nzabakora iki n'iki n'iki hama twumvira ikibazo dufite n'iki nko mu bihugu vy'iwacu bikeneye iyo tuva eh, mu burundi urwanda ziya za kongo abantu benshi turakenye cyane gose mm, turaba twifuza amazi amashure amavuriro mm, noneho uwutwara akavuga ati jewe nzagira iki nzabishyira nimwamuka muwushyize imbere nzagerageza ndabibakorere ndabibazane ariko namwe ndakeneye intererano yanyu inguvu z'umunsi kanaka tuba turahura mukafasha mukanyurikire n'ibintu mm.
bifasha desire ariko rero hari igihe hari igihe umuntu mumara kumushyira imbere hanyuma mugahindukira mukavuga ngo ntabwo mumubona kandi mwaramushyize imbere akagenda akibera iyo ngiyo hari benshi bajya babivuga yewe ibyo birashika gutya eee ibyo bishobora kubera ko ujya mu tuba twatoye aragenda abenshi bakunze gukora umwaka umwe n'uwa kabiri neza bagakora neza aha noneho umwaka wa gatatu n'uwa kane n'uwa gatatu n'uwa gatandatu gutya imyaka y'imbere yiyongeraho Ah.
ugasanga bitanguye bitanguye kubagora batanguye guhinduka mwebwe se kuki mutabakuraho Ariko- ariko nta ariko ntabwo ari bose eee
hari n'igihe usanga uwo muntu arandanya akora neza ku byo yaremereye ariko Mm.
mu bw'abanyagihugu mukabona yuko Mm.
atariko arakurikiza ibyo yari yarababwiye ariko ubundi burya Mm.
nta mutwe ashobora gukundwa n'abantu bose kandi nk'uko eh, n'abatwarwa batokwishimira umuntu umwe bose uko bangana kuko aba- abatwarwa baguma biyongera gusumba abatwara hari igihe rero ejo bucya nimba twaganye ikintu kanaka hama nkakubwira ni no iyama nubwo twavuze ejo tuzabigenza gutya ntabwo ari uko biri yeee twihenze ku kintu kanaka niho twasubira imbere twasubira inyuma kubwira wa mutwari uti twa gutoye kubera ikintu kanaka ariko twasanze twarihenze wadufashije se ukatugirira iki n'iki n'iki tutihenze ko umutwari akavuga ati kaye ntabwo bishoboka yeee desire atugereza kubigenza gutya Yego.
bivanye n'ikindi kintu kanaka ariyo bita bize mu rurimi rw'igifaransa nyine niko mubivuga yeee desire urakoze reka duhe n'ijambo na benjamin okay urakoze rwose radiyo ijwi rya nanjye amerika mu kirundi ndabashimira murakoze cyane yego yego radiyo ijwi rya amerika rero mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni ikiganiro cyanyu murisanga mugatanga ibitekerezo byanyu mugasangira amakuru n'abandi nk'uko rero nari maze kubivuga benjamin arategereje kuri telefone benjamin wiriwe
mwiriwe neza amakuru yawe
ashe twebwe jewe ko yari mperereye cyane cyane aha i bururi eee
amakuru nayo mfise noshikiriza eee
ni ibijyanye n'agashomeri kubera abantu bamwe bamwe abantu bahejeje amashuri usanga bafise aha mu burundi mm,
urasanga kubera ko ndaraba nk'aha cyane aha mu ntara tuvuka i bururi mm, hari abantu hari abantu benshi bize ariko atakazi atakazi bafise barahimuhira mbere tunamenye n'uko baba barize mhm,
ariko ingorane mm,
leta ira- iravuga ngo yegome ngo tujye hanze kubera kurondera amahera ngo diplome n'itungo ngendanwa mhm, mugabo mugabo ugaca usanga naho uri umugeni uroye hanze byose n'ingorane kuko kuma- kumayira usanga bigoye cyane ese eh, niko benjamin uri kwirukanka ko wahagira
yaheka ntabwo niba ndirukanga gusa ndiko ndagenda ndi ahantu nyine ndi mu bikorwa
Uri- u- uragenda kandi uri no mu bikorwa
ndi mu bikorwa reka nguma nkurikirana iradiyo ry'amerika eee nuko egome tugarutse ku gitekerezo cyawe
sa aba mwebwe mukiri abajene muhora muvuga ngo mufite ibibazo mufite ibibazo by'ubushomeri mufite ibibazo byo kutabona amashuri mufite ibibazo by'ubukene ariko ikintangaza ni uko mutavuga ngo dore igisubizo twakora gutya kugira ngo dutere imbere ni ukubera iki
igisubizo cyariho nyine ni ikihe rero
uwo muntu nubwo yashobora kujya nko hanze nyine akaraba ubundi buzi cyangwa agakoresha amaboko kugira ngo ashobore kwimura cyangwa leta ikamusahiriza mu migambi yari afise ariko ujya usanga kubera uburundi ari igihugu gikenye nta n'ukuntu yegeranya nk'abashomeri nyine bahe nk'ibintu ibafashe mu migambi burangura umva benjamin
sasa abababwira ko igihugu cyanyu gikennye barababeshya igihugu cyanyu kirakize ahubwo ubukire bwanyu ntabwo mubuzi ibihugu byanyu ibihugu byacu biba bikize za rwanda za burundi za kongo ba- barakize ni ibihugu Eh.
bikize murakize turakize ariko ntabwo tubizi nicyo kibazo Nu- ahubwo rero i- nimuhindure ibitekerezo nimuhindure ingendo mumenye ubusho- ubu- ububasha mufite mumenye ingufu mufite mumenye n'ubukungu mufite ubukungu ni mwebwe abajene bwa mbere na mbere hanyuma mukareba n'ubukungu igihugu kiba gifite mu butaka kibundikiye Ah? ibyo ngibyo Eh, kuki mutabikora ni- mwebwe eh, abajene
Ah, ivyo natwe turabikora mugabo uri kuraba aha i- si ikibuga cyiza cyo gukiniramwo kuko uravye kugira nk'umuntu aronka umutaha atanguza ikintu ni ibintu cyane usanga bigoye
hanyuma wabiso wa- biragoye ndabyemera ariko se nimba bigoye ni ukuvuga ko bidashoboka
bira- bishobora gushoboka mugabo ni- bishoboka gake Uri- eh, uriko uraraba abantu ukuntu bashomeri bangana ni be- ni benshi vure muri kurara ariko nayo ubuzi bokora cyangwa uburyo ibintu byobasahiriza mu byo bakora usanga bigoye cyane cyangwa ni uko murangiza kwiga mugategereza ko leta ibaha akazi ngo muzakora mu biro noneho mukaba abashomeri
Eh,
benjamin urakoze
nawe murakoze cyane ye umunsi mwiza
yego nawe ijwi ry'amerika patrick nawe turi kumwe kuri telefone patrick we wiriwe neza uratangaza iki patrick
ntabwo ndatangaza ku bijyanye n'ibyo by'ubushomeri Eh, ariko utanga ibisubizo kuvuga ngo dufite ubushomeri twebwe abajene ibyo tubireke tujye mu bisubizo kubera ko kuvuga ibibazo gusa murumva bidahagije
oya ntibihagije je naragize ikigwa ata muntu akintumye ndiga nda- ndiga jewe ku bw'iwanjye ndaraba igituma ubushomeri buba bwinshi cyane cyane mu burundi hanyuma Ariko ugasanga kuba bwacika arabivuga- gute Ndetse icyo kigwa nakigize kubera ata muntu akintumye Mm.
nagiye gusanga ubushomeri hamwe hamwe nuko leta ivuga ngo twihangire imirimo wowe nkaca nsanga umuntu avuga ngo twihangire imirimo mugo wewe ariko arakora imirimo yo muri leta kandi iyo leta imuhemba amafaranga menshi rwose bigaca bituma wewe ayo mahera akuye muri leta aca yihangira rero imirimo mubo agaca agomba kubwira abantu bato bato ngo nimwihangire imirimo kandi nawe wiyo- nawe niyo yihangira ayikura muri leta Mm.
hama hama ikindi kigo nagize hariho abantu bakuze vrema bakwiza imyaka yo gukukuruka mugo baguma bakora muri leta Mhm.
ukababwira ati kukuruka kukuruka ngo oya ngo ndacabishoboye Mm.
aroroke baguma bagomba kuyisubiza urarabana cyane cyane ibyo nabigize nda- mfatiye no kuri bya biganiro bihuza abarundi oriye ko hogiyemwo bashyashya Mhm.
haguma bagomba gusubiramwo ba bandi ba bandi bagume basubiramwo perezida niyatorwa atorwe muri ba bandi guverineri niyaboneka ave muri ba bandi urumva n'abantu baguma bagomba kuyisubiriza kuyisubiriza uwumva urwaruka ruriko rurakura ntiruzokwigera ugura umenga ngo nago goduzwa ngo rushyikirwe Eh, Patrick ubwo bushomeri rero hanini icyo kigo je nabigize ko ikintu cyasanga ubushomeri hanini Ah.
uva kuri abo bantu bagomba kuyisubiriza n'abandi bantu bavuga ngo wihangire imirimo abaruke bo baronse ayo mafaranga akwiye bakayakura muri leta bakaba barihangiye imirimo bo boza bakayikora icyo kibanza barimwo kikajamwo umushomeri nawe akaronka ayo mafaranga nawe agaca yihangira imirimo akakivamwo kikajamwo ubucukaziba biraba periyodike nk'uko nyene ye Patrick urakoze
none icyo iyo iyo nuze icyo icyo kigwa nakoze wumva byari byowubye nkawe utanga ikindi ye ndagushimiye cyane rwose uzagisangire n'abandi ubahe babisome noneho mushake ibisubizo urakoze
So, ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga turi kumwe na joseph yoze wiriwe neza
Niriwe neza ngaho Bujumbura nyakubahwa.
yego nyakubahwa joseph uratangaza iki Yego. Bo- njye nashaka gutangaza ikibazo gikomeye aha
turiko turahura naco ngaho i Bujumbura.
Mm.
Urabona twebwe abantu twibera ngaha muri aya makaritsiye atahakoze imyigaragambyo, Mm.
hari ukuntu twiyungunganya tugakora utuntu duto duto nko kudandaza impuzu n'ibirato.
Mhm.
Eh, ariko tumaze se tubona igipolisi kitwirukansa kitwirukana n'iyo ki- badufashe bakatwakuza utu tuse twose Mm.
Eh, wagira ngo uragiye gusamba bakakwaka amafaranga atari munsi y'ibihumbi icumi Mhm.
turagomba rero kubaza kuko twebwe twari tuzi ko twoho tu- baturukanye mu gi- muri muri vile tukavayo Mm.
yuko tugeze ngaha naho ahakora amabisi aduga ruguru aho tugurisha utuntu kubakira baduga ruguru ho botureka Mhm.
ariko tukabona umengo ntibyoroshe n'ubu ndiko ndakubwira turiko turiruka n'abapolisi udufuta tuba tukwaka udushati bakatukwaka ndetse n'utwa wakoreye udufaranga uravye nabi baratugusahura nikose hari amashyirahamwe se mufite ngo muya- mutume abaya- aba- ababaserukira bagende baganire na leta bavuga mu- mufate ingamba zifatika
Bo, twebwe nta mashyirahamwe dufise urabona biragoye tomasi ngaha anyi abantu b'abagene urwaruka rudafise aho rukora
Mhm.
usanga umwe umwe wese yikorera ku giti ciwe ugasanga arondera ingene abaho muzagerageze mwishyire hamwe hanyuma uzarebe ukuntu muzagira ingufu
ego mugana cyane na cyane nsaba kwanza mu gipolisi Eh.
kugira ngo bumve akamo kacu bari baturetse muri iyo minsi tutarahudushira hamwe tugira turaye ngiye tube twubaho twiyungunganye ye barabumva
yego Ye, nk'uko uzi- mugira umunsi mwiza rero ngaho ku gihugu cya amerika ye urakoze cyane nawe ku munsi mwiza
yego ijwi rya amerika duhamagare na ernest ernest wiriwe ernest amakuru yawe
niwe neza yego tangaza rero
amakuru yanjye ni uko basuhuza rwose n'umunezero mwinshi papa ye unejerejwe n'iki
ye ni iki kikunejereje kuko cyane iyo ziba ziri muzima Eh? ernest we uri mu rusaku rwinshi ntabwo tukumva urakoze ernest ijwi rya amerika duhamagare na celestin celestin we wiriwe
yewe amakuru yawe
ni sawa ni sawa n'ukuri turashima inyuma yawe ndumva hari televiziyo irimo ivuga ibifaransa ariko
Eh, nimba kuraba umupira Oya.
reka mugabanye ivuriro ni umupira we yahe makipe
chelsea na wo mu bwongereza ni chelsea ndi kureba eee ikina nande Eh, ikina na wa niye ni sinzi ndi gukina ariko niwo mupira ndi kuraba ubu nyine yeee ubwo urafana si Eh.
ubwo rero ni ukuvuga ko uri gufana chelsea
Eh, ndi gufana chelsea na Eh.
watford eee
Eh, abajene b'aho ngaho za bujumbura za kigali mbona mufana amakipe yo mu- yo mu bwongereza yo mu bufaransa aho gufana amakipe y'iwanyu twikomereze uratangaza ikirata
Jewe nk'icyo ntangaza nasabaga nka leta y'u Burundi ko yajya ifasha kominite y'abanyarwanda baba mu Burundi kuko ntabwo twese twese tuba turi mu bya politiki usanga bashaka kudufata nk'aho twese twese tuba mu bya politiki nicyo kintu navuga gusa Mm.
ese hari n'ibibazo bafitanye n'abarongoye u Rwanda ntabwo twebwe abanyarwanda bose tuba tubirimo eee
Eh, nicyo kintu navuga Ah, duhereye aho ngaho ah, hari hari Mm.
hari umunyamakuru bavuga wazimiye watawe muri yombi reporter sans frontiere ivuga yuko yafashwe n'abantu bo mu iperereza hari abavuga yuko ngo afite ubwenegihugu bw'ubunyarwanda n'uburundi uramuzi witwa irakoze steve
oya ntawe nzi n'ukuri nta- n'ibyo byose twebwe nta byo tumenye eee natwe tubyumva ku iradiyo kuko nta n'ubundi ah,
Eh, Ye.
ariko urumva abantu bose n'ibyo bya politiki biba biturabona gato ibyo mbapfu ye celestin urakoze
nk'icyo byemba urumva ari icyumviro mwadutangaza kikagera kuri bo haba ari abo u rwanda bafite ibyo bagira ntabwo abanyarwanda bose baba babirimo Mm.
numva tutagombye kubizera twese igihe nicyo kintu mbapfu Njye ndibwira ko bakumvise celestin
Eh, bakareka abany- abantu bigendera bibereye mu byabo yaba ari udandaza yaba ari ugira gute kuko ibya politiki ntituba tubirimo twese ye
Eh, urakoze ugire wikendi nziza sawa namwekeye ye cedric nawe turi kumwe kuri telefone cedric we wiriwe
Rero neza kamiri.
uratangaza iki
Ndatangaza icyo ndashaka gutangaza ko nazo nagomba nawe ndakuramutse cyane ama eh, ndafite nashaka uko uko wompa inimero zawe hari ikintu cy'umwihariko nkeneye ko tuzovugana. Eh, nigeze kuyitanga rimwe
oya oya jewe woca wiyindungikira ugakoresha iyi WhatsApp yanjye basi.
reka noneho mbwira inosenti anyandikire nimero yawe hanyuma nze ku- kukoherereza whatsapp hanyuma nkubwire nimero yanjye
Sawa sawa murakoze ndashimye. Hama icyo nagomba gutangaza rero nagomba eh, mvuge kuri iki kintu uca abantu bene wacu bari bari hanze bahunze dufate.
eh
Oh, je nagomba kubaha ubutumwa bw'umwihariko ko eh, bogaruka iwacu i burundi ubu umutekano ni sawa naburya eh, tumaze umwaka wose ha- hari inzego zishyashya mm, ibyo iz- zisabwe n'abanyagi- n'abenegihugu mm, bya- ibyo ibyo bari ba- babahenze ni ukuri uko ni ukuri niko nababwira sibyo ni ukuri nibagaruke twubake igihugu twiteze imbere nikoze utuye mu iyihe Yego.
karitsiye
Oh, jewe ndi ndi mu ntara ya gitega uri mu ntara ya gitega Eh, ariko Hari abantu- ni Bujumbura ndasi- ni- ni Bujumbura ndasimbirayo Eh, hari ababanyi hari ababanyi uzi bahunze
yego nicyo gituma ni benshi nicyo gituma Eh, ndafise ababanyi ndafise aba- aba- abagenzi twabana abanyeshuri twiganye inshuti n'abagenzi bahunze ni ukuri kubera ko eh, communication iratugora n'abari hariya kandi mufite za WhatsApp
turafise za whatsapp umugabo ubutumwa naho ugira ubu- wewe aguma umva, bafise ibi- bafise ibintu nabo biyumvira yuko ibyo twaba tubabwira atari byo kuko Eh.
babonye ibintu bica bashi- babonye ibyo bintu bica kuri ku- kwaya ma- ma reseaux sociaux Mm,
ntibashuta ba- donke bakurira kuri ibyo nyene mm.
wowe uba uri hagati mu- mu gihugu ubabwiye uko ibintu byifashe eh, ntibagomba kuku ntibabyumva rimwe nikoze Cedric yego uteye akamu muri rusange abantu ngo ubaha ubutumwa U- u- ubi- ubikoze muri uruhe rwego
nkabo ko jewe kubera ko ndi mu- ndi murundi kuko Eh.
ubuzima bwo eh, bw'impunzi ndabuzi wabaye Nanjye impunzi nabubayemo.
wigeze kuba impunzi Eh, wari warahungiye Uburyo- hehe Cedric wari warahungiye hehe
jewe jewe nari narahungiye muri tanzania eh
Eh, nubwo ubuzima bw'impunzi nabonye ko buta- butaryoshe eh, kuko hari hari hari ingorane nyinshi mu- mu mu makambi none se ujya guhunga nawe wari wahunze amahoro
oya bo oya tu- tugihunga urabona ko eh, hari habaye ubwicanyi bw'umukuru w'igihugu eh muri mirongo icyenda na eh
Eh, nicyo cyari cyatumye umuntu ahunga kuko urabona eh, harabaye nkino twibwiwe n'iwacu igitega ni nko mu ko minemerereyemo hari habaye eh, hari habaye ibintu by'ubwicanyi eh, eh, butari bukeya hanyuma rero ibiharuro bivuga yuko mu midugararo ya politike yaranze uburundi mu gice kinini cy'umwaka ushize ugakeka yuko ari atari amakuru yari- afatika
Bo, niyo- ya- haya- harimwo harimwo ibifatika n'ibintu bitanafatika kuko eh, tubonye eh, abantu benshi batumye bahunga bahunze ibihuha icyo ni icya mbere Mm, nta bantu Kuko bishwe baba- baba- Bo, yego bariho bi- ivyo oh, eh, nta biharuro mfise ko baba barapfuye nabyo nzi ariko noneho reka dusubire inyuma gatoya iyo utangiye kuvuga ngo ngo nibagaruke kandi tuvuge nk'ubu ngubu mu mu kanya amaze kuvuga irakoze wazimiye hari bigirimana jean wazimiye kandi abantu bakavuga yuko babonye ash- ba- abo bantu bashobora kuba bazimira bashimuswe n'inzego z'ubutegetsi none ukavuga ngo ngo ibyo ni ibihuha umuntu arazimiye ha- hakaba imirambo itorwa ukavuga ngo ni ibihuha
yego umviriza eh, tuba twabirinde rega none abantu bose yego yego iyo mirambo yego iyo iyo- iyo- iyo mirambo irashobora kuba ihari mugabo urumva ntibizigora yuko bose eh, baba bishwe n'abajejwe umutekano harimo n'abandi bantu ushobora gusanga eh, bafise n'ibindi bintu babafasha cyangwa bakikika inyuma y'ibyo bintu ugaca usanga eh, baciye bafatira muri kandi ibintu byo gufatira muri rusange Thomas Kabirindi si ibyo ko nawe woca avuga ngo umuntu yapfuye ngo ngo ngo yishwe ngo naba urumva u- uba atamatohoza araba eh, jewe numva umengo ngo uburengeye akarimbi bamwe yego na- na- na- nanjye ndavuga uko babivuga ntabwo ndi gushyira abantu mu gatebo kamwe kubera ko mba ntabyihagarariyeho nka ruporotari san frontiere iravuga yuko nkuriya irakoze yaba yarashimuswe yaba mbishyize mu gateganyo ntabwo mbihamya yaba yarashimuswe n'inzego z'umutekano ubu ngubu akaba afungiye ahantu hatazwi ibyo ngibyo noneho wowe urabivugaho iki
ibyo yego ibyo bira- ibyo sinabiharira birashoboka eh ariko ah, ni- ni- bo twebwe tuba tuba tura- tu- turavu- turabwira abantu batari hafi yacu uko akarere kameze ngaho ni mu ni mubabwire rero amakuru nyayo hanyuma muba- Yego.
muba- batahe kuko erega biroroshye kubwira umuntu ngo taha ariko utamuha amakuru nyayo yataha gute se Eh? nicyo gituma rero none nayifashe kakamo eh, ni- mvugira kuri iyi isamirizi yacu dukunda kandi isamirana gushika kure Mm,
kugira ngo ba- babyumve je ndabahaye nka- nka- nka- nk'akarorero nkino i- hagati mu gihugu intara zose nka- nka zo- urabona ko intara cumi n'umunani zifate nki- atari mu gisagara ca bujumbura naho nyene eh, ubu hasa n'ubu- haraga- haraga- haragarutse umutekano ubu mhm, mhm.
uburundi buratekanye yego kandi namwe bwe ndazi ko mufise eh, ama antene murafise abajurnaliste bakorera iyi radiyo bari i- bari ino i burundi erega namwe ni ni ni ni- ni muri urwo rwego namwe iyo mu- mufashe umurongo ni uku ibyo ngibyo byo gutanga amakuru nyayo ni- ni- bi- bi- nibyo bituma nyine abantu batekana urumva
yego eh mujye mubaha amakuru umurongo muba muwufite mubaha amakuru yego nimumara kubaha amakuru nyayo hanyuma mubabwire muti nimutahe ni amahoro
no nivyo rero nivyo navyo nivyo natanguye kandi urabona ko eh, aribyo nari nashatse ko eh, tu- tugira no kandi je nzobibandanya kuko nk'abantu vraiment bavuye n'iwacu Mm.
bahunze ego ha- ego imbere y'amatora harabaye ibintu vy'amajambo vy'ama- vy'ibi- vy'amajambo nta muntu Mhm.
atari kugira ubwoba ariko Mm.
kandi dini dini dini pare vyarumvikana ariko uporomoma ubu ubu n'ukuriye igihugu kiratekanye ngengo muri rusangi ndiko navuga aho mperereye ye kuri ubu u- uko eh, urashobora kubibujumbura eh, saa mbiri zo mw'ijoro ukaduga Mhm, saa yine mhm.
saa tanu ukabashika uka- ukaduga ugashika muri eteriyeri ata ata- ata n'umuntu umuntu agize umuntu ata n'agakakira ibyo nibyo hari abantu tujya tuvugana bari kwisomera agacupa mu masaa mbiri y'ijoro n'ibindi no mu masaha akuze Yego.
nibyo Eh. yego hama hama nako mace nda- nda- nda- nda- ndaguha ubundi butumwa bw'umwihariko bw'umu- bw'umutumire mwadutumirirako eh, muri iyo ndwi aha
Eh, turafise icyo twumwibariza Eh?
Eh, dufate turafise icyo twumwibariza twebwe abanywanyi hey
yego Tu- ku ku murongo
reka tuzagerageza
yego ye cedri urakoze rero
ariko sinamutu- sinamuvuze Eh.
uwo mutumirwa duki- eh, dushaka icyo tuzomwibariza Eh.
Bo, turashaka ko mudutumira ko eh, uyu muvugizi wa leta nzoba nariba Eh.
yego umushinga nawe nzoba nariba philippe none mwamubaza iki se mwamubaza iki ibibazo i- ibibazo ntibibura
erega
Eh?
wowe urifuje yego ngo tuzamutumire ndabyemeye ko twamutumira ariko rero se- sinzi impamvu bavugira abantu ntihone se nimba ari wowe umukeneye wenyine abandi batamukeneye ko baganira I- icyo nshaka Oya, kuvuga kubera ko leta- nimba bumva bafite oya, kubera amakuru ko- ahagije eh, nimba Eh?
bumva bafite amakuru ahagije nta nkuru bamubaza ahubwo oya ni- ni- ariko temaze kamindi kuko urumva eh, avugira leta avugira leta y'igihugu cy'u Burundi kandi natwe tukaba turi abarundi urumva ko
ye tuzagerageza cedri urakoze cyane ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare na eugene eugene wiriwe neza
Miriwe miriwe neza Thomas Kamirindi.
uratangaza icyo eugene
Ndabanze kuramutsa kwanza eh, abarundi bene wacu barenga mu gihugu cy'u Burundi ndetse eh, n'abari mu mahanga ndetse na mwebwe muri aho kuri Radio va d'Amerique mwese ndabaramuje cyane.
natwe turagushuje kandi turagukunda
Namwe kandi ndabakunda.
ye
Ego ndabanje eh, gukeza nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi eh, kuri a- anniversaire Mhm.
am- y'umwaka amaje eh, a- arongoye igihugu cyacu cy'u Burundi.
Mm.
ndetse nkanakeza n'inzego bafashanya mu kurongora igihugu cyacu cy'u Burundi nkanashima n'intambwe tugeje ko mu by'amahoro n'umutekano ndetse n'iterambere Mm.
aho kandi ndagifatanya no gu- no gukeza kandi ndogoje nshaka z'umugambwe sende devdede za- za- zahawe iteka mu kurongora um- umugambwe sende fdd Mm.
kabakeza cyane tubabwira ati ntibirambire maze bashishikare kudu- kudushikana eh, twiyemeje kuva ndetse tugiharanira amahoro n'umutekano kuva igihe twari tukiri mu ishyamba maze dukomeze kujabuka kuko eh, izi nzego nshya zihagiye ndibaza yuko arizo nyabuna zigeka gushikara gu- kubandaniza aho izindi zari zigejeje kugira ngo dushike aho twategeza gushika eugene nawe se wabaye mu hama ishyamba kandi we nawe wabaye mu ishyamba
nayibaye mu myaka myinshi cyane Thomas Kamirindi Eh.
naragowe ndagorerwa nicyo gituma eh, je ntarota nifuza umuntu yoza ashaka kudusubiza inyuma Mm.
kuko ivyo twabonye birahagije ubu harageze rero ko twubaha igihugu cyacu cy'u Burundi twese dufatanirije hamwe nikoze hama I- i- none u- uri uri no mu mugambwe ariko ubwo ngubwo
je ndi umupatriote akunda igihugu ciwe nta mugambwe urimo
je ndi umupatriote akunda igihugu ciwe akunda indongozi akunda indongozi ishira neza umwenegihugu ikanamworohereza mu vyo yifuza vyose nikoze uri mu ishyamba warwaniraga iki
nagwanira nagwanira demokarasi kuko urabona yuko hari intwaro y'ubwoko bumwe byashaka ko ubundi bwo- buja ku butegetsi bwari bwari ubutegetsi bwari bwo- bwari bwari ubutegetsi bwari bwiziziye bwo nyine intwaro utashaka ko hari undi umwe yorombora bukarota babona yuko hari undi muntu yoro- yoja mu butegetsi Mm.
bakarota babona yuko butamuganagura kandi zaribonekeje cane ubwo noneho Ubukene warwaniye ubwo warwaniye warwanyije mu gifaransa ibyo bita domination y'ubwoko ariko wimika domination y'ubundi bwoko ubwoko bumwe bwasimbuye ubundi kugira ngo karame
ubutegetsi buhari ubu uyu munsi nta muhutu nta mututsi ni ubutegetsi buri mu bwoko bwose yego kuko kuko n'icyo gihe twagwana ntabwo twara ntabwo twari abahutu gusa ntabwo twari ntabwo bari abatutsi gusa ntabwo bari abatwa twari twese kuko hari abari bacinyijwe benshi batagira ijambo ariko kugira uyu munsi turafite ijambo keretse umuntu wenyine ashaka kuryikura mu gushaka gutabagura igihugu cyiwe akanateza agaciro igihugu cyiwe cyamwibarutse uzakomeza uharanire demokarasi kugeza imana igutabaruye
kugeza kugeza kugeza kabisa kuko hako nzopfa ndimbwa nzopfa nk'umugabo ya n'ubundi hari umugabo wavuze ngo hari umugabo wigeze kutwigisha ngo ubimbwe ukabizira waba umugabo ukabizira buri muntu niwe ugomba guhitamo icyo azazira
hanyuma rero tubaswe mirindi karame
ndagomba rege maze nkebure abanyepolitike wanzura ariko kugira ngo duhe n'abandi ijambo
reka mandanye wanzura ariko ndanzura thomas kamirindi hari umujurani hariho umunyepolitike ambabaza cyane kandi nyawe karanyumviriza amenye ko ibyo ariko aravuga kweri ariko arimaramaza ariko aritesha agaciro imbere y'abenegihugu
uramutsinda cyangwa uramuvuga
ndamuvuga cyane yitwa nde ni rwose ngenda ku mana rwose ngenda ku mana ibintu basigirije kuri bibisi kare mu gatondo ni ibintu bimara amazi biteye isoni nko kuba bakavuga yuko uyu munsi ari mu kinyegero yibera ikiriri asohoka agira iki nta muntu ariko aramukurikirana mugabo akabana yavuga ngo arinyegeje ni ibintu bimera amazi wenyine ubwiwe arimara amaza imbere y'abenegihugu reka ibyo ngibyo twe kubitindaho kubera ko atabitangarije ngo mbandanye ku kantu kajyanye nkunganire gatoya ku kajyanye n'abajene bashaka ko barota biyumvira yuko leta dufite uyu munsi ariyo izobaha akazi arizo bakora mu bushomeri nagomba ndababwire yuko bongeze bakoreshe ubwenge imana yabahaye ko bagize amahirwe bakajya ku ishuri bakiga bagasoma nibakorereze hamwe n'ubunyabwenge bakuye ku ishuri bajye hamwe nyabuna bakora imigambi nyuma maze nibamara kuja hamwe ahubwo nyabuna bagende gusaba intererano leta ibafate mu mugongo hanyuma bashyire kwiteza imbere ndetse bazosanga bahaye n'akazi abandi abandi bari bashomereye bivuye muri bwa bwenge nyine bakora ku ishuri ibigishije ibigishije kugira ngo bace ubwenge yewe jene urakoze akamu kawe abarundi bene wacu bari mu mahanga bahuwe reka duhindire aho ngaho naho ubundi wabwira buri muntu wese icyo gihe wabwiye abajene wabwiye abanyapolitiki none ugiye kubwira reka duhindire aho ngaho yewe jene reka duhindire aho ngaho twe kwigomba mu ijambo reka duhe n'ijambo n'abandi ndagushimiye rwose ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niyo nzima nawe turi kumwe niyo nzima wiriwe
wiriweho neza amakuru yawe
amakuru ni meza yego yasangire n'abandi
yego rwose mwamaha ijambo yego komeza rwose ni iryawe
mbanje gushimira ijwi rya amerika kuri iki kiganiro mwaduhaye kugira ngo tuvuge icyo twifuza kandi wenda nabwira abatwumva yuko ari niyo nzima alfred mu karere ka kirehe nkaba ndi n'umunyeshuri mu ishuri rikuru rya kibungo inateke icyo navuga ndabanza gushimira umukuru w'igihugu we watereje igihugu cyacu kikaba gifite umutekano ku mpande zombi bitandukanye n'uko wagereranya mu myaka ya za mirongo icyenda na karindwi za mirongo icyenda n'umunani za mirongo icyenda na kane na mbere yaho uyu munsi u rwanda akaba ari igihugu gifite ubumwe hagati y'abaturage akaba nta bibazo twebwe by'amoko tugira mu gihugu cyacu cyangwa umutekano muke tukaba dutuje muri rusange ariko nanone sinabura kugira icyo mvuga wenda ngenda bivuga nk'urubyiruko cyangwa nk'umunyeshuri iyo nitegereje neza mbona twebwe abanyeshuri barangije za kaminuza leta itatwitaho cyane wenda nko ku bijyanye n'imirimo ntabwo mvuga ngo leta wenda ishakire umuntu wese imirimo ariko n'ahari imwite wibashyire mu makoperative ibahe n'iyo nkunga babashe kwiteza imbere njye navuga ku bintu by'iterambere kuko ikibazo duhanganye nacyo ni ukurwanya ubukene kandi twivana wenda muri lowu kawuntiri tujya muri midoro kawuntiri mu bijyanye n'ubukungu ubwo rero niba bakugera aho ngaho bagombye kwita natwe rwose ku bantu bize bakagira ikintu ariko se badufasha niyo nzima Mm.
nawe rero nawe wigushije mu mutego ur- uravuga ngo leta ntabwo abashakira akazi mwese kandi ukavuga ngo ntibashyire mu makoperative leta niyo igomba gukora Mm.
amakoperative cyangwa koperative igihe nari nzi ko ari abantu bagi- bafata icyemezo bafite umugambi umwe bakishyira hamwe umugambi wabo bakawushyira mu bikorwa kuki ushaka ko re- leta nayo iba eh icyo nshaka kuvuga aha ngaha eh ndashaka kuvuga ko hari uburyo abanyeshuri baba batatanye Mm.
noneho bo ubwabo bakaba batashobora kwihuza ngo Kandi- bazakore icyo kintu wenda cya koperative Eh, eh, eh, oya Noneho- niyo nzima aho ntabwo nkwemereye none se ubu ngubu ko turi Eh.
kuvugana ndi muri amerika kuki utashobora kuvugana n'uri mu rwanda mugahura mugakora koperative ni iki kibananiza erega biba byiza iyo leta ibigizemo uruhare aa ntabwo iyo nkwemereye aho ngaho nka leta ivuze iti- oya ivuze leta iti, leta mwiyisaba byose ni mwebwe mwinaniwe kubera ko ntabwo ntacyo mushaka gukora ahubwo murashaka ngo abandi babakorere leta ibakorere kandi mwebwe mukiri ntabwo batoya twebwe dushaka leta idukorere.
mwebwe mukiri Ahubwo batoya twebwe hamagara ariko niko none buretse buretse ntabwo twumvikane wakora leta niyo itagize nzima ute itagufashije niyo nzima mu gikundi Ba- mwe mubanze mukore amakoperative mwe mwebwe ubwanyu fata abantu muturanye babiri batatu bane batanu batandatu barindwi koperative ifite amategeko ayigenga leta yarabikoze yashyizeho ayo mategeko sibyo Icyo- ib- ibyo- Ndabyumva.
ibyo babita ib- mu gifaransa babyita kadire babahaye kadire babahaye urwego mukoreramo amategeko arahari fata abantu barindwi ntabwo ubuze abantu b'inshuti barindwi mugende mukore koperative mukore ikimina Ha? noneho icyo kimina muzajya muvuga ngo turatanga mirongo itanu buri kwezi muri iki kimina noneho nimubona mumaze kugira koperative ifashe mwarayandikishije mu mategeko noneho mubwire leta muti dore turashaka yuko mutworohereza no kubona inguzanyo murebe nimba leta itarashyizeho ama- amategeko agenga inguzanyo urumva none leta ntabwo ari izaza leta leta ntabwo ari izaza ku- kuboruganiza reka mbivuge gutyo nanjye mvange indimi sibyo ntabwo l'organisation l'organisation interne des coopératives c'est vous Mwe- ni mwebwe mugomba kwikorera koperative hanyuma ibi byose birahari murabifite ahubwo mwebwe abajene kuki mutareba kure byose mukabisaba leta
nyine nanjye reka nkubwire noneho Eh.
urambwiye ariko nanjye reka nkubwire yego
aha ngaha tuvugana njyewe ndi perezida w'urubyiruko mu kagari kacu Mhm, ibyo umbwira ayo mahirwe koko arahari mhm.
harahari inshyizo za bdf zitanga inkunga ku rubyiruko nawe Aha.
ubushize navuze ko bishyuye mirongo irindwi na gatanu ku ijana wenda by'ingwate igihe ntayo Aha.
ibitaro bakakwishingira aha ariko none njyewe nkurikije ubumenyi maze kugira n'ibijyanye n'ibyo no kuyobora urubyiruko cyangwa no gukora amakoperative Mm, hari amakoperative yakozwe Arako- arakorwa ariko nayo ntabwo yigeze abona izo nguzanyo kubera iki kubera hari ibyangombwa atari yujuje Ah, none ibyo so- byangombwa byasabagamo uruhare rwa leta kugira ngo byibura igipe yumvikanisha ikibazo cyayo muri za banki bakoranaga nazo icyo Eh.
gihe banki zishyiraho iki amananiza uko zirabangwa aho igihe dusohora amafaranga duhombe twayareka ahubwo si tuyabahe tukajya dushyiraho natwe amananiza noneho tukabananiza icyo ni icya mbere aha noneho hari iki hari- hari n'ubundi buryo noneho abanyeshuri tuvuge wenda nk'abanyeshuri baboneka muri za karitsiye z'iwacu ni abanyeshuri barangije segonderi aha njyewe nibwo ndi kurangiza kaminuza ubu ngubu ndambara muri uku kwa cyenda mhm, noneho ni ukuvuga abandi banyeshuri hari igihe ushobora gutumiza nk'inama ugasanga abavuga ngo ntabwo turi ku rugero runaka n'uriya ugasanga nabyo icyo gihe ntibabyiyumvamo bakumva ko ahubwo wowe icyo ushaka ni ukugira ngo wihangire imirimo muri bo ubone uko ugira ute ko wenda ubarya nyine ubwo nawe urabyumva mbese ni ukubahangiramo umurimo muri bo noneho njye icyo mvuga ni iki Mhm.
na buriya leta ivuze iti abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye na za kaminuza turabashaka kuri buri murenge cyangwa kuri buri kagari noneho bakababwira ati mukore koperative buri-" icyo cyakumvikana kuruta uko weho wavuga ngo mwebwe abanyeshuri mumeze gutya ni munsi erega biranabujijwe gutanga itangazo nka uri umuntu runaka bigomba kubanza kubinyuza mu buyobozi utabinyujije mu buyobozi icyo gihe ntibifatwa nyine nta n'agaciro babira Yewe.
Kandi rero njyewe icyo nicyo nshyigikiza, Abajene- ni urwo ruhare rwayo abajene Mu ndumva gufasha imbaraga zanyu mutarazimenya cyane.
n'ukuntu mugomba gukorana na leta reka reka tube dukomeje dufate n'abandi kubera ko twigombye mu ijambo tuzongera tubivu- tuzongera tubigarukeho ariko abajene ndumva muri kwisuzugura radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mutubabarira ibibazo by'abajene yaba bazaga koko bakanabivuga bakungurana ibitekerezo ukuntu bashobora gutera imbere ariko babona ibisubizo atari ukuvuga ibibazo gusa biriho ndumva aricyo cyabateza imbere noneho twihamagarire sangwa amahoro sangwa amahoro wiriwe
wiriwe neza uratangaza iki
yewe tuzasibangiye kuramutse komera komera rwose
hanyuma numvise iki kiganiro kenshi abajene baguze cyane ubwo mubabwira akantu cyahubwira imbere y'uko dushyira imbere ibibazo dushyira imbere ibisubizo eee nicyo kizima rero mu bisanzwe wavuze akantu kare uti kenshi ibihugu by'uburundi cyangwa u rwanda turavuga ngo birakenye uravuga uti ahubwo ntibikenye ni twebwe tutabona neza ubutunzi ibyo bihugu bifite nibyo cyo nanjye ndakenya ahubwo ngewe narabye kenshi iyo turikengerana cyane cyane muri ibi bihugu by'uburundi cyangwa u rwanda reka mvuge ku burundi cyane cyane iyo nkunze kuba ndi kenshi turikengera cyane kuko ushobora gufata ngo ikigori kitabyibushye ngo kibe kirekire ukavuga ngo iki ni kirundi ikigori cyabaye kinini iyo giti kimeze nini iki ni kizungu igiti cyagoranye kitakuze igororotse ngo iki ni kirundi igiti cyakuze neza ngo iki ni kizungu kubera iki kubera iki twikenya tugafata ibintu bibiri akaba ari byo twishyira ku icyo rero nicyo kibazo abantu dufite abantu bari mu bihugu bikennye dusa tukendera cyane hanyuma kandi kamwe njyewe nubwo nubwo ndi murundi ntabwo aya masaha ntabwo ndi burundi ariko mu kirundi bavuga ngo akanyoni katagutse ntikamenya byiza no mu kinyarwanda barabivuga hari aka ikintu bakava mu burundi tutaramenya nanjye nageze kubimenya mu burundi kuko imvura nyine utuntu two gushaka ubuzima kampala muri kenya kigali n'atende nasanzwe hari ibintu byinshi ibibuga bari kubatikiye by'amashyamba amakoperative usanga ujya mu binyabiziga hari kariya abapolisi bariko baratwirukana uturiko turadandaza inyungu z'intwara abadandaza ibikata bakava ngo abapolisi baratwirukana hitowe n'ingaruka abantu bashika icumi cya cumi na batanu bakihaganiza bagashinga akantu k'agafite kuvuga ibyo kuburyo bagira uri karabasosiyete muri leta bwacu twese n'abasosiyete turatanga muri leta dufite sangwa amahoro telefone yawe ariko uri kugenda icikagurika
tukavuga tuti dufite konte muri muri banki kanaka dushobora gusaba ingurane leta iratuzi dukorera aha n'aka dufite akabira aha n'aka muri iki gihe abapolisi ntabwo babirukana ariko ikintu kimwe ni uko muri ibi bihugu bitaratera imbere usanga umuntu umwe avuga ati ibyo ngomba nikorera igiti cyanjye niba afite uwo mutahe w'impunzi ati ibyo ngomba nidandaze ku giti cyanjye afite umutahe w'amavoka cyangwa w'ibyo byamwa bindi ati ngomba nidandaze ku giti cyanjye reka rero twige gukorera hamwe tujye mu mashyirahamwe dukore hanyuma turabe yuko tutotera imbere yego nashaka kuvuga kenshi kubera urwaruka kenshi tuguma dutaka urebye leta yego leta n'umubyeyi wa twese ariko urabye nko ku mwaka leta isohora abana bize bagera nko ku bihumbi nka bitanu nk'urugero ariko ubuzima bwo nta myanya nk'ibihumbi bitanu leta ishobora kurongera kwinjizamo abana bahejeje amashuri bangana ibihumbi bitanu abahebwa ni benshi ariko ubuzima bwe ni bukeya sangwa amahoro urwaruka ndibwira ko rukumvise neza reka duhe n'umwanya na thomas na nduwimana kuko iminota irimo igenda urakoze murakoze cyane nawe ijwi ry'amerika thomas nawe turi kumwe kuri telefone thomas wiriwe
wiriwe neza uratangaza iki mazina
amazina mumeze neza hehe tumeze neza
ndaryohewe kugira ngo turiho turayaga kuko n'ubwa mbere tuyaga tuyagewe yeee utangaza rero igitekerezo cyawe cyangwa inkuru yawe
inkuru yanjye radiyo ndakeneye kubona naragiye otarako ngaho i bujumbura kontorore tekinike ugatwara imodoka yawe donka wowe waguze imodoka ukayitwara muri yotarako umaze nk'umwaka cyangwa imyaka itanu no, umaze nk'imyaka nk'itatu uyi- wishimiye imodoka yawe kuko aba ari nshyashya hanyuma bagaca bakubwira ngo nutange amande y'ibihumbi ijana Mm, amande y'iki
amande y'uko ngo utagirishije kontorori tekinike kontorori tekinike nawe imodoka y'iwawe uyizigiye uyizeye uyijyana muri kontorori tekinike ari uko ubona imodoka yawe ifite ikibazo oya iyo ufite ikibazo uyijyana mu igaraje bakayikora naho control tekinike se Bara uretse muri twumvikane beze kugira ngo u- muri kugira ngo bagire peteteri ikeneye pesaje barayigira Niko.
ikeneye nk'ikindi cyose bakayigira hanyuma Niko, bakaguha Toma.
urupapuro rwerekana yuko imodoka yawe ikwije tomasi amategeko.
we tomasi twumvikane niba hari amategeko avuga yuko control tekinike igomba gukorwa buri mezi atandatu buri mezi cumi n'abiri ugomba kubikora iyo utabikoze uba wishe itegeko itegeko riraguhana niyo mpamvu baguca amande kandi ndibwira ko ayo mande batayaguca bivuye mu kirere gusa bikurikiza itegeko ryanditse niko nibwira nimba atari ko bimeze ahubwo aho ngaho niho hari ikibazo
oya ikibazo ngiki rero eh
nuko nk'iyi modoka yawe tuvuge iragwaye mm.
urashobora kurondera byinshi uka- ukayibura mugabo igaca imara nk'imyaka nk'ibiri cyangwa itatu iri ngaho wowe mugabo ukaraba don uko mpaka uronge iyo piyesi kugira ngo ibire amparase Ugomba- hanyuma ugomba- uyitwaye muri kontorori ibyo ngibyo tomasi tomasi umva umva twumvikane iyo imodoka rero uyihagaritse utakigendesha ugomba kugenda ukabivuga mu nzego zibishinzwe mu- ndibwira ko ari mu bantu batanga iparata purake ukavuga ko imodoka ari wayihagaritse naho ubundi nimba uda- utabivuze uzayisorera ni hahandi u- uzayijyana u- utavuze ko u- utabirabivuze mu mu butegetsi ko imodoka ari wayihagaritse uzagenda nu- bakubwire bati kuki utayikoresheje kontorore tekinike ni wowe wirangayeho iyo wirangayeho rero ibyo se kuki ushaka kuvuga ngo ni ibibazo wowe ugomba gukurikiza amategeko uko yanditse kuko iyo ut- iyo itegeko rihari utanarizi riraguhana ni hahandi iyo waryishe
ego tomasi yego
hariho ikindi kintu naho imodoka irafite node ya katadivu tereruje ariyeri jese ko nawe we ibyo ari byo byose urazizi ibyo ari byo byose ko biba bihari ku modoka yego
hanyuma rero baciye bazana akandi kantu ka- k'agapapuro bamadikaho ngo ni ngo ni ngo ni katadiyobutere ruje ariyeri mbe ko katadiyobutere ruje ariyeri ikurikiranana na- n'imodoka biba biri ku matara hari n'iziba ziri munsi y'amatara hanyuma ibyo byo byo bivuga ku iki nara naribajije jewe ndabaza nti none ibyo byo iyi- birandenze ibyo birandenze ibyo ngibyo
reka rero ndabikwereka ibyo ari byo byose mura- hariyo ndazi ko mufise abantu baba Umva, Toma.
journaliste mukorana hari na ndi uwimana nawe utegereje kandi ruzi dushigaje umunota umwe ibyo bibazo reka tuzabigarukeho reka na ndi uwimana tuwoye kumunigana ijambo nawe turimuhe Eh, hanyuma mbabarire rwose mbe ngusezeyeho urakoze urakoze urakoze ye ndi uwimana wiriwe ndi uwimana
ndakumva tomasi uratangaza iki
yego manje kuramutsa tomasi urakomeye ngaho ku ijwi rya amerika ndakomeye rwose amakuru yawe rero Ah, amakuru ya myinshi imyaka myinshi kuko jewe na- nashaka kuvuga ku- kamirindi kuko turabye hari umuntu yitwa kaburungu asigaye yita amazina ngo yitwa yitwa ngo jambo sco iyindi ugasanga yita yita jewe nashaka ndamubetuze muzeze muraraba abantu ba- ba- bavuga amazina atariyo kuko jewe warigeze ku- kungundura mu minsi yahera mm, mvuga i- amazina atariyo kuko izina y'u- y'ukuri ry'iwanjye yitwa ndiwimana diomede
nikose icyo ni cyo cyari gitumye ushaka ko tuvugana oya ni oya ni icyo oya ndafite igitekerezo cyo- nako nako nakabijya nshatse guki- gucishamwe kugira a- abyumve kuko ufite kuko amasogonda aya mavuga amazina atari iwe umva Eh, eh, diyomede kugira- ufite kugira mbere amasegonda rero.
icumi yonyine kugira ngo uvuge i- inkuru yawe ego ku cyambere rero ndagira mvuge ku byerekeye eh, ibiciro biguma bizimba eh, ngaha mu gisagara cya budumba Tu- ndashaka mbwire leta irabe kumwe ibiciro byo- byomanuka kuko turabye abantu benshi cyane ba- baguma basonda kubera inzara kuko urabye nk'umwana ya umwana ubu uyi bamwe bamwe usanga bamwe bari mu ibarabara ba- batagira ni- naho barya ni- na leta na kabisa niraza umwene yokurikirana ibiciro ko byananiranye ngaha mu gisagara cya bujumbura kuko Ye.
urabona im- imbibe za- barazugaye ugasanga i- inka- i- ahandi hose turahereye mu rwanda aha muri tanzania hose yego hari diyome inzara.
ndagushimiye cyane urakoze rwose ibyo bi- tuzabigarukaho kubera ko igihe kiragiye umbabarire radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi kinyarwanda mwese mwese uko mungana nshuti zacu ndabashimiye byimazeyo pe turongera mu kanya mu makuru ya saa kumi n'ebyiri